muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri aha mu burundi umunsi mpuzamahanga w'abakozi n'umurimo wahaye umwanya abakandida biyamamariza kuba perezida wa repubulika kugeza ku bakozi ingamba babafitiye yibaza ko azorya atatahaye amaboko ubu ni umutako iyo baritahira ibukama kare aha twose twoga tuti abarundi twese tunywa amata tukaronka amata dukwiye urumva n'ubwo bworozi buracari hasi cyane mu byo tuma agateka kazina muntu kabaho neza ni uko haba umurongozi ashingiye by'ukuri ku mutima ntazwe mu bitoza umengo azanywe aba ni abakandida bahatanira umwanya wa perezida wa repubulika y'u Burundi uko bakurikirana ni evariste ndayishimiye agator rwasa na francis rohero ku muryango w'ibihugu by'abarabu liga hab umugambi wa leta ya isirayeli wo kwigarurira igice kinini cya cisjordania cya palestina ni icyaha cy'intambara leta y'afurika y'epfo yoroheje amabwiriza yo kwirinda virusi ya korona izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kandi tubagezaho na bagenzi banjye dufatanije bose dukorera hano i washington dc turi mu ngo zacu buri wese mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona ikaze muri aya makuru ya radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru rero tuyahere ku yo hirya no hino ku isi umuryango w'ibihugu by'abarabu liga haba uramagana umugambi wa leta ya isirayeli wo kwigarurira igice kinini cya west bank cyangwa se cisjordania ni igice cya palestina uracyita icyaha cy'intambara edi rwema tubwira ibindi ibyo byavugiwe mu nama y'uwo muryango yateranye hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga yari iyobowe n'igihugu cya misiri itangazo rihuriweho n'ibihugu byose ryasinywe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga rivuga ko ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kwigarurira igice icyo ari cyo cyose cy'ubutaka bwa palestine cyigaruriwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi harimo n'ikibaya cya Yorodani ndetse n'ubutaka imidugudu ya Israeli ihagazeho bifatwa nk'icyaha cy'intambara kigamije kwibasira abaturage ba Palestine. Uwo muryango w'Abarabu kandi wasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwisubiraho ku cyemezo gishyigikira Israeli kwigarurira uduce twa Palestine. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka Perezida Donald Trump yashyize ahagaragara gahunda y'amahoro itavugwaho rumwe n'ibindi bihugu yo gukemura amakimbirane hagati ya Israheli na Palestine. Uyu mugambi wanzwe n'Abanyapalestine ukamaganwa n'umuryango mpuzamahanga uha Israheli uburenganzira bwo kwigarurira imidugudu y'Abayahudi ndetse n'utundi duce twa West Bank.
muri afurika y'epfo leta yoroheje amabwiriza ya guma mu rugo yashyizweho kubera icyorezo cya virusi ya korona dutega amatwi fideli niyongabo kuri iyi nkuru igihugu cya afurika y'epfo cyatanguye koroshya izo ngingo zatangiwe kuja mu ngiro ku itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatatu kugira birekurire amashyirahamwe gusubira kugurura imirimo yayo n'indwi zitanu inyuma y'uko izo ngingo zitumye ubutunzi bw'igihugu bwari busanzwe bucumbagira buja mu bibazo bikomeye kurushiriza leta yahisemo kugenda irorosha ingingo yafashe kugira igihugu gisubire kugurura imirimo yacu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu umushikiranganji ajejwe ubudandaji n'amahinguriro Ibrahim Patel yatangaje ko abakozi bagera ku miliyoni n'ibihumbi amajana atanu bakora mu mahinguriro leta yahisemwo ubwa mbere basubiye ku kazi hisunzwe ibintu bikomeye bijanye no kwirindikiza c'umugera wa korona uburiro nabwo nyene buzosubira kugurura yamara kubatwara ibifungurwa kubirira mu ngo zabo gusa iziririzwa ryo kugurisha itabi n'inzoga birabandanya gushirwa mu bikorwa imirimo imwe imwe ikorerwa hanze nko kugendesha amakinga gutambuka no kwiruka izorekurigwa mu kiringo c'amasaha atatu gusa mu gitondo kutegerana no kutaramukanya mu minwe hamwe no kwambara ibikingira umunwa ku banyagihugu mu gihe baba bari hanze canke ku kazi bibandanya kuba itegeko leta imenyesha ko amashirahamwe n'amahinguriro azorenga ku mategeko azotegekwa kugara imirimo yayo perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko abanyagihugu bakeneye gufungura no kurondera uburyo bwo kubeshaho imiryango yabo mu gihe amashirahamwe akeneye guhingura ibidandazwa no gucuruza akazana amafaranga akongera akagumiza abakozi mu kazi fideli niyo ngabo urakoze noneho tugaruke kuri edi rwema atubwira ukuntu joe biden wizeye kuzaba kandida w'ishyaka ry'abademokarate ku mwanya wa perezida wa repubulika ya leta zunze ubumwe za amerika yahakanye yivuye inyuma ko atigeze ahohotera umugore ubimushinja biden wabaye visi perezida ku butegetsi bwa perezida barack obama yahakanye amakuru akomeje gukwirakwizwa na tara reid wahoze ari umukozi mu biro bye umushinja kumukorakora ku gitsina mu itangazo biden avuga ko ibyo uwo mugore avuga ko byabaye mu myaka makumyabiri n'irindwi ishize bitigeze bibaho yagize ati ntabwo ari ukuri ibi ntibyigeze bibaho ni ku nshuro ya mbere biden agize icyo avuga kuri ibyo birego bimaze iminsi mu bitangazamakuru biden w'imyaka mirongo irindwi n'irindwi yavuze ko abahoze ari abayobozi b'uyu reid ndetse n'abahoze ari abakozi bakuru mu biro bye bavuze nta gushidikanya ko atigeze abegera yitotomba cyangwa ngo atange ibibazo reid w'imyaka mirongo itanu n'itandatu aherutse gutangaza ku mbuga nkoranyambaga ko yareze biden kumukorakora munsi y'ijipo biden wamaze gutangaza ko aramutse atsinze azatora umugore ngo amubere visi perezida yashimangiye ko ubuzima bwe bwose yabuhariye kuzamura imibereho myiza y'abagore harimo no kwandika itegeko rihana ihohoterwa rikorerwa abagore
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu no kuri urubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu kanya ni amakuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi uyu wa gatanu wari umunsi wa gatanu nyine wo kwiyamamariza amatora azatangira ku itariki ya makumyabiri y'uku kwezi kwa gatanu Pierre Claver niyo nkuru aratubwira bimwe na bimwe mu byaranze ibyo bikorwa byo kwiyamamaza by'uyu munsi umunsi ugira gatanu w'imyiyamamazo mu burundi wahuriranye n'umunsi mukuru w'abakozi byatumye imigambwe imwe imwe idatunganya ibikorwa by'imyiyamamazo ku rwego rw'igihugu nk'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD gusa abategetsi batandukanye ntibaretse kuja baragacishamwo aho bahari uwuzoserukira uwo mugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari mu ntara ya Ngozi aho yabonetse ari kumwe n'umukenyezi wiwe nabo basangiye koperative yiwe y'uburimyi yitwa Club Vaso muri defile imbere y'umukuru w'igihugu ku rubuga rwiwe rwa Twitter yanditse ati ndifurije abakozi bose mu Burundi umunsi mukuru mwiza turi kumwe twese birashoboka kugwiza akazi no kugwiza umwimbu dushikaho umunwa we uronka ico ufungura n'umufuko wose uronka amafaranga tubandanye dukorera hamwe mu makoperative kuko nyamwigenda ko ntarimira impeshi ayo majambo ni nayo akunze gushikiriza mu bikorwa vyo kwiyamamaza ntibari uzovuga kubaho uzobandanya yibaza ko azorya atatuyahaye amaboko uwo ni umutako yo baritahira ibukama kare kuko harageze kubwanje sinzohemuka nkibona abenegihugu badafungura nk'uko bikwiye dukore ibikorwa dutere imbere turonke ubuzima bwiza mbega ndarabaze tuzovuga ko turi abahutu abatutsi canke abatwa gushika ryari ingo duhinduke twese twitwa abarundi ni ukubireba kugira ngo turabe ico twokora kiduteza imbere kuko ivyo vyose niwo mutego wamye tujana mu majanyuma umwe mu bo basangiye umugambwe yavuze ko ari bisanzwe kuko no muri iyo defile byasa no kwiyamamaza uwo basa n'abahanganye mu kurondera amajwi mu gihugu agatogwasa atwara umugambwe sanal nawe nyene ararajwe ishinga no ku mwimbu wo kwiyongera ahantu hose twovuga tuti abarundi twese tunywa amata tubaronka amata dukwiye urumva nuko ubwo bworozi buracari hasi cane ubwo bworozi rero bubwizo kuzamuka ibikenewe ku barundi bose biboneke n'ibishobora gushorwa no mu mahanga biboneke ubwo burimi ugasanga nubwo wowe uraruriye ugahaga ntacyo bugufasha hageze yuko ugura iniforume y'umwana ugasanga uriko uraja kwambambira umugenzi umwe wese icyo akora nimba ari umurimyi nimba ari umurobyi nimba ari umworozi nimba ari umumekanizi nimba ari inde uwo mwuga arangura umuha amahirwe yo gushobora kwikenura mu byo akeneye byose abigenga nka francis rohero aza kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu yabwiye ijwi rya amerika ko yazungurutse mu makaritiye atandukanye y'igisagara ca bujumbura uwo nawe arajwe ishinga no kunagura agateka kazina muntu mu byo tuma agateka kazina muntu kabaho neza ni uko haba umurongozi ashingiye by'ukuri ku mutima ntazwe mu bitoza umengo azanywe n'ishavu y'ibyo byamubayeko ntaze umengo afise inzigo y'ingorane zabaye muri iki gihugu ukamengo ahabona abansi nibaje kurema aribyo bica bituma mu mwanya ariko ararongora yitwararika cyane kubabaza abo bantu afitiye inzigo gusumba gukora ineza umengo yamateganyije inzego z'umutekano kujya kubabaza abandi kubarondeza ibisakisaki abantu bagaca bafungwa abantu bakababazwa bagakubitwa ukamenga ubuzima bwiwe nibwo buja imbere akenshi nico ikigira kabiri ni igihe abantu benshi baba bibaza ngo biva ku mategeko mabi igihugu cy'u Burundi ntigifise amategeko mabi habuze umutima w'uburongozi wo gushobora kugirira neza abantu ubwo burenganzira bwa muntu umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kubwubahiriza cndh wifuza ko muri iki gihe cy'imyiyamamazo bwo kubahirizwa ntihagire abanywanyi badasangiye imigambwe batana mu mitwe n'aho bohurira ku rubuga rumwe kurondera amajwi sixte vinyini muraba atwara uwo mugwi w'igihugu cndh niwe yabitangaje ni uko bofasha kugira ngo ababayoboka batahure ko kino gihe cyo kwiyamamaza n'icy'amatora atari igihe cyo kubyura inzankano tubasaba ko umwe wese yoba akaruriro ku bandi agahera no kubo atwara cyangwa ajejwe kugira ngo abigishe gusonera agateka kazina muntu abigishe kubaha uwo badasangiye ibyumviro bya politike inyuma y'amatora dusubira kubandanya bwa buzima twarimo nta kamaro rero ko duca twankana nta kamaro ko duterana amajambo mabi ibikorwa by'imiyamamazo bizorangira ku itariki cumi n'indwi z'uku kwezi hasigaye iminsi ibiri gusa kugira habe amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'ay'abajenama b'amakomine Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika mu Burundi usibye ko uyu munsi wari uwa gatanu wo kwiyamamaza ariko rero ni n'umunsi w'abakozi n'umurimo mu bihugu byose byo ku isi nyine birimo n'u Burundi abakozi ba leta muri iki gihugu barasaba umukuru w'igihugu uzatorwa kongera imishahara yabo kuko ihari muri iki gihe idahuye n'ubuzima bwa none ni inkuru ya radiyo ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda bamwe mu bakozi bitavye ibirori vy'uno munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu gisagara ca bujumbura bafise vyinshi basaba umukuru w'igihugu mushasha azotorwa mu kwezi kwa gatanu no mwaka iciyumviro gihurirwako na benshi ni iduzwa ry'umushahara bakavuga ko umushahara wa kino gihe udahuye n'ubuzima babayemwo jewe nk'umukozi ndasaba yuko uwuzotorwa yoraba akazokongera agashahara agashahara ntigakwiye kandi akaraba abakozi umwe wese icyo ashoboye kuko turagira intambamyi ugasanga icyo umuntu ashoboye si cyo ariko arakora canke icyo umuntu yakoze si cyo yahembewe inzego zizotoza kadusaba yuko zokoroherezana cyane cyane abakozi twebwe abakozi tworoherwa mu mirimo yacu ya minsi yose je ndabona yuko abantu bo mu burundi bose nabonyene amato amaze guhera nabonye akazi twese tukashikirwa twese inzego zizotorwa nk'abakozi nabo nyene ibyo bariko bariyemerera hamwe bobishitsa twe twasaba yuko tuzoguma dukorana umuhara w'umutekano tukongera tukongera umushahara twebwe ikintu bomusaba cane ni uko botwongera agashahara kuko mu vy'ukuri murazi ko abakozi agashahara dufise kadakwiye hanyuma ikindi naco bakagarukira abavugwa umukuru w'igihugu mushasha azotorwa tumusaba yuko yotwarira abarundi bose akongera umushahara abakozi abakozi babayeho nabi muri ibi bihe urunani impuzamasendika y'abakozi mu Burundi rurashima utwigoro tumwe tumwe twa leta ku bakozi bayo ariko urongoye urwo runani agasaba ko hogira igihinduka ku bijanye no gutanga akazi mu burundi celestin savyimana icegera c'urongoye kosibu yabishikirije mu ntara ya ngozi ahabereye urubanza nyamukuru ku rwego rw'igihugu tugasaba ko igihe cyose akazi kotangwa biciye mu ihiganwa mu ntumbero yo kubahiriza ibwirizwa shingiro aho ritomora neza ko abanyagihugu bose bangana imbere y'amategeko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu twashaka gusaba ko abakozi batsinze imanza bo koroherezwa mu ishyirwa mu ngiro ryazo ntiborohereze bamwe ngo bibagire abandi aho ni bya bindi baca bavuga ngo hatazwe ibiturire kandi bishobora kuba atari byo urunani mpuzamakungu kosibu rurababazwa kandi n'ingene hari amashyirahamwe yo kuvuza no kuziganiriza kazoza abakozi ba leta atifashe neza muri kino gihe icegera cy'urongoye urwo runani agasaba leta kuyagarukira atarasenyuka nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu dukundire dushikirize imyitwarariko mu mashyirahamwe ajeje guteganiriza kazoza no kuvuza abakozi nka enss onp na mituwere de la fonction publique twihweje ibyigwa byakozwe umwaka uheze ku bijyanye n'ishyirahamwe enss n'umuhinga bimwe bita etide actuariere byarerekanye ko iryo shyirahamwe rishobora gutemba hamwe atashokorwa mu maguru masha ngo mbere bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu amahera y'inesesi isohora azoba asumba ayo yinjiza biraterera impungenge n'ubwoba ku bakozi bazeye uburaro n'uburamuko kuri iryo shyirahamwe turasubiye gusaba ko impanuro zatanzwe zo kubogora ubutunzi bw'iryo shyirahamwe zoshigwa mu ngiro mu maguru masha ntituze twibuke kubogora twasheshe dusabye leta ko yogira akigoro gakomeye mu kwishyura amadeni ifitiye enss na buryo ari yijejwe kuyibogora no kuraba ko idatemba mu ijambo ry'iwe ku barundi rijanye n'uno munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukozi n'akazi umukuru w'igihugu yaremesheje abakozi akaba yatangaje ko hari biriko birakogwa ibindi bizorangurwa n'abazomukorera mu ngata ibyo mwatubwiye byinshi dusanzwe turi ko turabikorera ko muri leta y'u Burundi ku buryo rero atamuhungenge zihari byinshi biriko birategurwa ibindi bisa niko birasozerwa ni mureme rero ibyo mwasabye navyo bitariko birasozerwa bitaratangurwa nashaka kubaremesha kuko abanyapolitiki bariyamamaza barabirembeje inyishu iri hafi cyane dukomere amashyi abanyapolitiki bariyamamaza tukabasaba gutora neza mugatora abantu b'abanyabwenge abantu bazi kurobanura neza ibintu abantu bamenyera ibintu kugira ngo noneho bice bigenda neza gusumba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko arasozera ikiringo mu ijambo ry'iwe rya nyuma ryerekeye umunsi mukuru w'abakozi n'akazi afise akamatera abarundi na cane cane abanyapolitiki ako nako kajanye n'ibihe vy'amatora abarundi bariko baritegurira twagira kandi dukebure abigenza nabi mu gihe c'imyamamazo n'amatora ndashima cane yuko abanyamigambwe biciye mu ihuriro ry'imigambwe barumvikanye bongera kandi barafashwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati barashiraho amategeko ngenderwako biyemereje ubwabo ukuntu bazokwigenza n'ukuntu bateza guhimiriza abanywanyi babo bateza kwigenza turabashimiye cane ntimube rero bandarisizaho ivyo mwasezeranye abanyamigambwe bikurikize abanywanyi imigambwe ivyo basezeranye bakuru banyu mu migambwe bikurikize binaniranye utazobikurikiza umurongo twarawuciye abajeje umutekano ni ukumufata mukamushikiriza abajeje ubutungane bakamucira imanza ikibiriraho ibirori vyo guhimbaza uwo musi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi vyabereye ku migwa mikuru y'intara zose zigize uburundi desire tungimana urakoze uri kigali mu rwanda nyine tuguma ahangaha i kigali mu rwanda ho umunsi mu gihugu nyine ntiwijijwe nk'uko bisanzwe kubera virusi ya korona umunsi w'abakozi n'umurimo cyokora amashyirahamwe y'abakozi cyangwa sendika yafashe umwanya wo gusaba abakoresha gusubiza abakozi ku kazi no kubaha inguzanyo ku mushahara wabo kugira ngo babashe kwikenura muri iki gihe cy'icyorezo cya virusi ya korona ni inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi uyu munsi wizihijwe mu rwanda mu gihe imirimo hafi ya yose ndetse n'ibikorwa byinshi by'ubukungu byahagaze byumvikana ko n'abari batunzwe n'umushahara benshi batakiwubona bwana mutsindashyaka andre uhagarariye imwe mu masendika agize urugaga rw'abakozi mu rwanda sesitirari asobanura ko kubera ko uyu munsi ugeze abakozi benshi bari barahagaze mu mirimo yabo bakaba bemerewe gutangira akazi uhereye ku wa mbere w'icyumweru gitaha abakoresha bakwiye kubaha inguzanyo ku mishahara mu rwego rwo kubafasha kugabanya ubukene bari bafite ariko kuri uyu munsi w'umurimo n'ubundi ugeze abakozi bamaze igihe cy'ukwezi kurenga abenshi batabasha gukora akazi kabo kubera iki cyorezo cyari kiriho gusa bifite ingaruka urebana n'imibereho myiza y'aba- y'abaturage abakozi bamaze ukwezi badakora batinjiza badahembwa imiryango yabo urabyumva ko yazahaye ubwo abakozi bagarutse mu kazi turanasabira abakozi rwose yuko bahabwa avansi urumva bamaze ukwezi badakora badahembwa turasaba yuko abakoresha babo babagirira neza bakaba- bakagiramo ubumuntu bakabaha za avansi suri saleri kugira ngo babe batangiye akazi banafite n'ikibatunga mu miryango yabo kuri uyu munsi w'umurimo minisitiri ushinzwe umurimo mu rwanda avuga ko ibibazo igihugu kirimo ndetse n'isi bisaba ko abanyarwanda batangira gutekereza kuzigamira iminsi mibi minisitiri w'umurimo kayirangwa rwanyindo fanfana avuga ko ubu mu rwanda abantu bazigamira ejo hazaza batarenze icumi ku ijana minisitiri agashimangira ko u rwanda rutazoroherwa no kugera ku musaruro rwari rwiteze gusa agasaba abakoresha n'abakozi gukorera hamwe bakirinda impaka z'umurimo kugera ku musaruro wari uteganyijwe birasaba gukora mu buryo budasanzwe iki rero ni igihe abakoresha n'abakozi bakwiye kugirana ibiganiro byubaka hitawe ku bihe bidasanzwe turimo kandi hagamijwe kwirinda impaka z'umurimo bagafatira hamwe ingamba zo kubungabunga umusaruro bari bamaze kugeraho no kuwunoza kurushaho umunsi w'abakozi wabaye abanyarwanda bamaze iminsi mirongo ine bari mu ngo zabo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya korona ni icyemezo cyagize ingaruka zikomeye kuri ba nyakabyizi baryaga ari uko bavuye gushakisha ntabwo byoroshye ni uguhaguruka nijoro saa cyenda saa kumi n'ebyiri ukaba wavuye mu nzira kugira ngo batagufata abo bagiye bandika bayikeneye natwe baratwanditse ariko kugeza iyi saha ntacyo turabona leta yagerageje gutanga ibiribwa ariko hari bamwe bitageragaho uko bikwiye cyangwa bagahabwa ibidakwiriye umuryango aba ni bamwe mu bishimiye kongera gusubira ku mirimo nubwo hari abo amabwiriza yakomeje kuvuga ko igihe cyo kongera gusubira mu kazi kitaragera abarimu ni bamwe mu bazasubira mu kazi batinze usibye abakorera leta bazakomeza kubona umushahara wabo abo mu bigo byigenga baratabaza aho muri purive rwose njya ndabona ubuzima ahubwo bugiye guhagarara twebwe twahembwe kwa gatatu gusa Ba- baduhaye mu wakeye y'ukwezi kwa kwa kane ni ikibazo kandi noneho ahantu turi mu mazu dukodesha baratwishyura nta mugabo mfite umugabo njye yitabye imana ejo bundi niwe ku kwezi kwa kabiri numva duza ndi umupfakazi ariko ninja nakodesha natungaga n'ayo mafaranga nakuraga n'iyo sareri nahembwaga ubwo rero nabwo ikibazo dufite gikomeye urumva ntabwo leta nta- ntabwo ituzi ntabwo ikibazo cyacu ntabwo ikizi rwose mbese urumva tutagiye kuba ahubwo ubuzima butagiye guhagarara ni uku ni ukugeza mu kwezi kwa cyenda noneho n'ingendo ntizifunguye byibura ngo umuntu ajye mu cyaro hari n'ibindi byiciro by'umurimo byakomorewe kuzasubira mu kazi ariko imiterere y'akazi kabo ikabasaba gutegereza ababagana urwego rw'ubukerarugendo mu rwanda rumwe mu bakoresha abakozi benshi ruvuga ko nubwo bari mu bemerewe gutangira imirimo ku wa mbere w'icyumweru gitaha hazakomeza kugaragara umubare utari muto w'abakozi batazabasha gutangira kubera imiterere y'akazi kabo bwana frank mugisha uyobora uru rwego yabibwira dijwi rya amerika Ah, ishami eh, ry'ubukerarugendo ah, kugeza mu mwaka ushize twabaruraga ko ari ishami ri- rifite abakozi bagera ku bihumbi ku bihumbi ijana na makumyabiri ariko ubu ngubu abakora direkitema ubwo niba nabuze ijana na makumyabiri hari, hari igice kigera nko hafi mirongo itandatu na gatanu mirongo irindwi ku ijana bakora direkitema mu, mu mahoteli mu gutembereza ba mukerarugendo gushakisha amasoko ah, mpuzamahanga yize inama mpuzamahanga n'ibindi n'ibindi Ah, abo bose nta n'ubwo wahitekereza ko kuwa mbere eh, nta n'ubwo wavuga ko mirongo itanu ku ijana bazahita basubira mu kazi urwego rushinzwe ubukerarugendo rwari ruherutse kubwira radiyo ijwi rya amerika ko mu gihe icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyahagarara imirimo igakomeza uko bisanzwe mirongo inani na kabiri ku ijana bya bizinesi zo mu bukerarugendo zizakora ari uko zibonye ubufasha bwa leta cyangwa izindi nzego mu rwanda habarirwa amasendika y'abakozi agera kuri cumi n'atandatu ahuje abakozi bagera ku bihumbi magana ane benshi biganjemo abakozi bo mu bigo byigenga aba ni bamwe mu bemerewe gukomeza akazi ariko hakazabonekamo umubare utari muto w'abatazahita babona ibyo bakora asunta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tugume mu rwanda na eric bagira ubusa eric bagira ubusa tubwire ukuntu leta yashyizeho ingamba nshya zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona by'umwihariko ni ingamba zigamije kuzahura ubukungu muri izo ngamba nshya biboneka ko inama y'abaminisitiri yayobowe na perezida paul kagame yafashe ingamba rusange zigera kuri eshanu yemeje ko gupima abantu indwara ya covid cumi n'icyenda bizakomeza mu gihugu hose yemeje kandi ko udupfukamunwa tugomba kwambarwa igihe cyose umuntu agiye aho ahurira n'abandi inama y'abaminisitiri yemeje ko serivisi zigomba kongera gukora zigomba kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima nko gukaraba intoki kwambara udupfukamunwa gusiga intera hagati y'umuntu n'undi n'izindi iyi nama yongeye gukangurira abaturarwanda gukomeza gukoresha ikoranabuhanga igihe cyose bishoboka haba mu kwishyurana no gukoresha serivisi z'imari inama y'abaminisitiri yabujije ingendo guhera saa mbiri z'ijoro kugera saa kumi n'imwe zo mu gitondo keretse uwabiherewe uburenganzira ku mpamvu zikomeye ucishije amaso mu ngamba nshya zashyizweho biboneka ko zisa n'izoroheje ingamba zari zisanzweho iyi nama yashyize mu byiciro bibiri serivisi zigomba gukora n'izigomba gufunga muri serivisi zigomba gukora zirangajwe imbere n'ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera byemerewe kongera gukora ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi abandi bagakomeza gukorera mu ngo bifashishije ikoranabuhanga iyi nama kandi yemeje ko amasoko azafungura ariko hakajya hasimburana umubare utarenga mirongo itanu ku ijana by'abacuruzi bemerewe gukoreramo ababisesengurira hafi bakibaza ku buryo uwo mubare uzagenwa n'ibicuruzwa bizaba byemerewe gucuruzwa kuko basanga hari ibitari ibyangombwa inganda n'imirimo y'ubwubatsi byemerewe gukora ariko hagakora abakozi b'ingenzi bamwe mu babisesengurira hafi bakavuga ko ahariho leta yagombye kuba yashyize ingufu kuruta ahandi hose bagasanga kuri bo hari ibidakenewe kubera umuvuduko w'icyorezo kiriho iyi nama yabaye ingingo iri kuvugwa cyane mu bitangazamakuru na cyane ko yari yitezwe na benshi mu bindi byemerewe gukora harimo hoteli n'amaresitora ariko ntajya arenze saa moya z'ijoro atarafunga ni mu gihe ibikorwa bya siporo y'umuntu umwe hanze byemewe ariko ahantu hasanzwe hakorerwa siporo n'imyidagaduro ho hakazakomeza gufungwa ibikorwa byo gutwara abantu mu buryo bwa rusange cyangwa ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo nabyo byemeye gukora hagati mu ntara naho abatwara za bisi bategetswe kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bakaba bambaye udupfukamunwa mu bindi inama y'abaminisitiri yemeje harimo ko imihango yo gushyingura igomba kujyamo abantu batarenze mirongo itatu twagera kuri serivisi zizakomeza gufunga mu mugambi wo kwirinda covid cumi n'icyenda amashuri azakomeza gufunga kugeza mu kwezi kwa cyenda y'umwaka wa bibiri na makumyabiri insengero ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri n'imyidagaduro bizakomeza gufunga utubari natwo dukomeze gufunga ingendo mu modoka rusange n'iz'abantu ku giti cyabo hagati y'intara n'umujyi wa kigali zizakomeza guhagarara moto n'amagare ntibyemerewe gutwara abagenzi ariko bishobora gukomeza kwifashishwa mu gutwara ibintu babigeza ku bandi imipaka nayo izakomeza gufungwa keretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa iri tangazo riributsa ko abanyarwanda batahuka mu gihugu bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato k'iminsi cumi n'ine ahantu habugenewe ni mu gihe inama n'amakoraniro rusange nabyo bibujijwe hari bamwe mu baturage batangiye kuzamura impungenge kubera zimwe muri za serivisi zafunguwe bakabona ahubwo bishobora kurushaho kuba intandaro yo gukwirakwiza icyorezo covid cumi n'icyenda yewe numva ko ibintu by'amabisi biraje bituzanira ikindi kibazo gikomeye niyo mpungenge nge mfite kurusha ibindi byose ntabwo bitunejeje ntituri gukora dufite ibibazo ariko mu rwego rwo kwirinda ingamba zagakwiriye gukomezwa cyane na ndetse tutishingiye ngo nta muntu urapfa mu rwanda mu rwanda ngo turi ku mwanya wa kangahe ahubwo twakagombye kugira ubwoba bukomeye umunsi kundi turabona abantu bisobanura ngo harimo na ba bantu wenda bafite ibimenyetso bari gutinya no guhamagara abantu bagakwiye gushyira ubwenge ku gihe bagatekereza ikintu gikomeye izi ni ingamba zashimishije bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi baba imbere mu gihugu nk'abahagarariye ishyaka pesi imberakuri na darufa umurinzi bari basabye ko leta yakoroshya ingamba zariho ariko bakanavuga ko nta buryo buhamye leta yagaragarije abanyarwanda n'amahanga bwo kuzahura ubukungu bwazahaye kugeza duteguriye inkuru abasaga magana abiri babarurwaga ko aribo bamaze kwandura covid cumi n'icyenda naho ababarirwa mu ijana nabo bamaze kuyikira izi ngamba nshya zizatangira kubahirizwa kuva ku wa mbere tariki enye z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
eric bagira ubusa urakoze inshuti zacu ni ahangaha kuri iyi nkuru eric bagira ubusa dushoreje aya makuru yo muri aka kanya mbashimiye ko mwayakurikiye rwose mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama